my people e don shele again oh ah another surprise kabiyesi don give us another surprise today today my people wetin we dey hear oh hey the rumor wey we dey hear now be say kabiyesi e don welcome aunty beauty herself back to the palace we know say the last time they say na only the uh, uh, adesina and the princess na im dey welcome o oh. hmm. na everybody come still dey vex say this kind uh, this kind thing wey kabiyesi do to people o say ah which kind thing be this whether na kayamata kabiyesi uh, aunty beauty use o my people no be kayamata na clear eye wey e take welcome am hmm my people dey say kabiyesi don welcome aunty beauty back to the palace say aunty beauty is back to the palace as hey kasala come burst for inside palace like this my people welcome back to my channel it is your girl live gist plus i am here again with another hot and spicy news from the palace of kabiyesi please if you never subscribe to this channel please do oh. and to my su returning subscribers i appreciate you so so much i thank you now the information getting to us right now is that kabiyesi hmm, don allow make the aunty beauty come back to the palace and it's sweet aunty beauty e sweet am um, like she come dey use am dey do pepper dem for the other oloris hey my people as i hear this one i say wetin come cause this one again what is the meaning of this hey kabiyesi can never cease to amaze us that is if all the information we are hearing about this thing is true kabiyesi you can never cease to amaze us so aunty beauty is now finally back to the palace now we are hearing that uh, aunty dr lizzie say the thing no really go well with dr lizzie e no go well even though before kabiyesi carry aunty beauty come back to the palace say kabiyesi don uh, discuss fully with queen naomi normal level queen naomi say well no problem uh -huh. but dr lizzie know wetin im dey see wey im dey vex say no say aunty beauty say she sef and aunty beauty no fit stay inside palace whether they wan make they dey fight every time this one na serious gbasgbos o na serious gbasgbos na im dey want create inside this palace as kabiyesi don allow aunty beauty to enter hmm my people my people <laughs> no be small thing o na fight na we dey settle since o as dr lizzie e no gree people come dey you know say aunty beauty get fans she get fans so they come dey yab at dr lizzie say abeg make you go sit down because they allow you make you enter palace because they allow you make you second queen naomi say you sef you no suppose dey dat palace if dey dey look wetin all of una dey do you sef you follow do one time one time you no go swear say you never do queen naomi anything say make she no even reason mad for aunty beauty matter o oh. make she leave aunty beauty make she enjoy her palace o oh. hmm, my people and you know say the, the last time wey they welcome the twins this woman begin to drag royal manor with uh, aunt queen naomi now wey they don welcome am back to the palace i hope say she no go go dey drag royal manor because her eye no good her attitude na inbuilt eye no dey am good at all she fit dey go dey drag royal manor with kabiyesi with uh, queen naomi now as eye dey am dr lizzie don talk say i cannot do this i cannot stay in this palace with this woman i cannot stay in this palace with her She is troublesome She is this one She is that one hey my people na wetin we dey hear o oh. na im dey say queen naomi tell am make e shey o make e fall abale make e shey o make e leave everything say god is in control kabiyesi know wetin im dey do and we know say na because e be like if our priest tell kabiyesi say there is no how wey you go wan take these children make they grow inside the palace wey their mama no go dey you understand no be say kabiyesi just wan welcome aunty beauty but based on the level no how wey go take welcome these children wey im mama their mama no go dey with them eh mama suppose dey with them because queen naomi wey you wan keep am for sef e no go easy for am make she dey run her own matter dey run the twins matter dey run tadenikawo matter yes even though we know say people e uh, say if na her own children she go reason their matter but yes if na true say na true say if na her own children she go reason their matter but make we no forget say eh, my own na my own another person own na another person own and e get as aunty be uh, uh, queen naomi go do now aunty beauty go dey put eye for her say e wan maltreat im children e wan do this so e better o because a lot of people dey tell even when kabiyesi wanted uh, aunty beauty to drop im children for for uh, naomi make e just drop im children for naomi o oh, make dey adopt am mm. if her priest tell dem say e no go work like that you have to carry the the mother of the children come and people come dey discourage queen naomi say make she queen naomi no allow such a thing to happen at all make she no allow am say na that one na serious setup because when queen uh, eh, aunty beauty go everly use it against her nothing wey anybody wan tell me one day now she go just wake up say the uh, eh, queen naomi do am this o queen naomi do im children this o queen naomi do im children that o this one and this one my people know how know how wey you no go talk like that but as e be o hmm, make we no know make we just uh, keep quiet make we dey watch how the things go take be hey <laughs> because na the only thing wey we fit do be that but dr lizzie don dey tell kwenomi say e get wetin i see wey i no wan use my mouth talk e get wetin i see o oh, why i no wan use my mouth talk o oh. na dat thing why i see na i dey try to avoid o oh. make una lis ten very well make una dey sure say dis thing wey kabiyesi do na the best option the twins can also grow outside the palace but kabiyesi say im want dis twins to grow inside the palace so that aunty beauty no go go mislead them. you know the kind life wey she dey live now all this kopokopo wey dey hear about am you know the kind life wey she dey live make she no go mislead these children make they go astray make they no come dey behave like human being again so make they dey inside palace with queen naomi queen naomi go dey put eye for them kabiyesi go dey put eye for them you understand that kind thing so that everything go set everything go sweet. so i think this is really a good idea if truly kabiyesi one have welcomed these children and welcomed Auntie Beauty as well, I think it's a very good idea for Auntie Beauty to stay within children, to my own opinion. Because if Kabiyesi carry the children now and keep, it will tell Uncle Naomi. They will turn it against Queen Naomi. Anything now that happens to these children, Auntie Beauty will now say this to Naomi that did this. If these children now get uh, mistakenly maybe get small sick, uh, eh, Auntie Beauty will now say it's Queen Naomi. Uh, maybe will now say Queen Naomi is not feeding them well or Queen Naomi uh, want to uh, buy them or something like that. So I'm, I'm thinking if this information is true, it is okay like that. Let her just stay with them, you know, mind her business. So I don't know what is your opinion o oh, because as we hear am now say they, they say ah uh, jubilation all over Aunty Beauty body say she dey rejoice other and other uh, of course other oloris i know they they know they happy about it but what can they do they cannot do more than they can do you understand they just have to accept it that way they just have to accept it as it as it take be they just have to accept it the only thing wey we dey advise for queen naomi say make she dey careful o oh, for that place o oh. ah this one wey she don come back o oh, make she no go use kayamata for kabiyesi o na that one na be our problem o make you no go use kayamata for kabiyesi all this kind of matter for kabiyesi now everything go turn turn upside down now Naomi go come dey cry gbaa gbaa like uh, goat no we don want am like that o oh. make Naomi take prayer join body o oh. make she no just fold hand think say everything dey under control maybe because now she don go take oath with kabiyesi as we take here na im make her mind come dey relaxed she don think say kabiyesi no go do am bad because according to wetin we hear kabiyesi also take oath and promise say im e no go do am bad anymore so maybe na him make she fold hand dey allow make all these things to happen my people na the information o i say make i tell una make una put hand for this matter comment on this uh, comment section do not forget to give the video a thumbs up and don't forget that all these are alleged information stay on the line i'll bring you more updates thank you